muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika iravugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ni mudukurikire no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu no kuri yutube na facebook voa radiyo yacu maze mukurikire kandi mugire n'uruhare muri iki kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga mu makuru yacu mwumvise ikibazo cy'abaturage bo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo barimo bahungira muri uganda ari benshi usibye abambuka umupaka abandi bavuye mu byabo bari mu nkambi zitandukanye imbere mu gihugu muri repubulika ya demokarasi ya kongo umutekano muke uri mu bihe bice ni bande bawuhungabanya leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo ikora iki kugira ngo ifashe impunzi no kugira ngo amahoro agaruke ku buryo burambuye nibyo tuganiraho na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano muri guverinoma y'intara ya kivu ya ruguru jean bosco sebishimbo na depite olivier safari nyagatare wo mu nteko ishinga amategeko y'intara ya kivu ya ruguru reka rero tudatinze mbazanire abashyitsi minisitiri sebishimbo muraho murakomeye turaho umunyamakuru kandi tubashimiye kuba mwaduhaye kano kanya ko kugira ngo tubaganirire tubabwire ibibazo biri muri aka karere ko tuyobora yego ndetse dusuhuza n'abarimo batwumva bose ngo bagire amahoro ya nyagatare nuko nuko nanjye ndagushimiye rwose uyu mwanya uhaye abanywanyi b'ijwi ry'amerika depite safari uraho neza
turaho turaho kabisa turaho turabashimiye kuba muturaritse muri iki kiganiro banatuma kamirindi turabakiriye neza kabisa tubitarira ngo dukurikirane tuganire ku bishanje ku kibazo cy'umutekano w'iwacu murakoze nanjye ndagushimiye cyane nawe umwanya rwose ugiye guha ijwi ry'amerika n'abanywanyi bayo none rero tudatinze bwana minisitiri ubu ngubu umutekano umeze ute muri porovense murimo muri guverinoma yayo
murakoze cyane kongera kuduha kano kanya reka mbabwire wenda ko ndi minisitire w'umutekano muri nord kivu uturuka mbese demiri venti cyangwa se
ibihumbi bibiri na makumyabiri
yego rero ubu ngubu mu bijananye no kugarura umutekano muri nord kivu hakaba hari gahunda za leta y'ikinshasa murabizi umutekano iyo usomye itegeko nshinga rya kongo urasanga ko umutekano ahanini mbese aba ari inzego z'ikinshasa ziwukuriye ariko twewe mu nzego z'intara cyangwa se za province tukaba dukorana n'ibyo twita amaserivisi y'umutekano gakuriwe na kinshasa rero kinshasa muri gahunda yayo yo kugarura umutekano hakaba hari za gahunda nyinshi yaje gufata ah, hari izo bita ama operasiyo ni ibikorwa anyuranye.
Ah, Um, ndetse eh, nyuma yaho ubu turamaze amezi icumi amezi cumi na rimwe icumi cyangwa se cumi na rimwe eh, turi mu cyo twita etat de siège ni ukuvuga mbese amategeko ya gisirikare
etat de siège ah, u- ku buryo ubuyobozi bwahawe inzego za gisirikare ah, muri ya nzira yo kugira ngo turebe ko ah, cyangwa se leta y'ikinshasa irebe yuko izo nzego zagarura za gisirikare zagarura umutekano bwangu ariko nkatwe b'abasivile b'abayobozi b'abasivile tukaba dukomeje gukorana n'aba n'izo nzego za gisirikare tubaha amakuru tubagira inama kugira ngo turebe ko iyi mitwe yitwaje intwaro isa naho mbese yashinze imizi muri Nord Kivu ndetse no mu yandi ma province ya ya Congo yo mu burasirazuba urafata nka Ituri yego urafata nka sidi kivu sidi kivu ah, kugira ngo zishobore kura- kurandurwaho ah, burundu Ye- Rero, Minisitiri gahunda ya Sabishimbo.
leta ikaba
minisitiri sabishimbo reka tuze kubigarukaho nanone ariko tubanze turebe iyo mitwe iri muri kivu ya ruguru na kivu nako na ituri kuko muranaturanye aka kabazo ni agaha depite safari niko depite safari iyo mitwe ni iyihe ihungabanya umutekano muri ibyo bice
mu mitwe ihungabanya umutekano mu karere k'iwacu hariho edf harimo mayimayi hari emuventura hari nyatura n'ibi- n'izindi mitwe zitwa bibiga intwaro zigenda zifatanya n'izi mitwe izi nizo mitwe nabara mu mitwe mikuru zishobora kuba zihungabanya umutekano muri iki gihugu cyacu mu karere ka esi none se m23 iracyariho ntabwo na- sinaherutse yarashyize intwaro hasi ndumva emuventura yashyize intwaro hasi ariko amakuru dufite ni uko emuventura mu gihe gishize bashobora kuba leta ya kinshasa yari yabahamagaje baze kinshasa barebe uburyo bashobora kuba bayintegra kuko bari baramaze kubaragira mu gisirikare ndumva ibibazo byabo byahise byari byararangiye ariko mu bwoko bakuza kinshasa ndumva ntacyo bashobora kuba barabamariye leta menya ntacyo yabamariye baragaruka rero n'imbaraga kugira ngo barebe ko umuntu noneho baharanira uburenganzira bwabo barebe ko noneho bashobora kuba babasubiza mu gisirikare na zani kubera n'amakuru twaba dufite ubwo bakaba baratangije hashize amezi batangiye imirwano na leta barwanira mu nkengero za rucuru aho bitiga za runyoni miliyoni n'imwe mu koti ya rucuru ya mu nkengero z'u rwanda none rero ubu ngubu ni bande barimo barwana batuma abaturage bahunga ubu ngubu abarwana batuma abaturage bahunga hariho edf hari mayimayi nk'uko nabikubwiye na emuventura na nyatura ariko sana sana edf ushobora kuba ariyo ifashe iry'imbere kuko aho bari gukora amaoperasiyo iriya za beni ba- abaturage bari gupfa cyane ku buryo abaturage bamaze guhunga ari benshi cyane ubu ngubu mu buganda hashobora kuba imibare dufite ubu ngubu hashobora kuba hamaze guhunga ibihumbi birenga makumyabiri na bitandatu y'impunzi zahungiye mu buganda biturukanye na adf nane emu ventura nayo aho itangiriye imirwano abaturage bari guhunga benshi bamwe bagana mu rwanda abandi bagana ikoti ya uganda mu mu nzira za bunagana naho abaho abari mu mu nkambi m- mbese bahungiye mu gihugu imbere bo mufite imibare cyangwa ibitigiri mu kirundi ntabwo dushobora kuba dufite imibare nyayo y'abahunze kuko ni benshi cyane inkambi ziruzuye za benira za- za beni aba- inkambi ziruzuye ibicuru inkambi ziruzuye ni masisi inkambi zirahari ziruzuye zuzuye abaturage ziturukanye na n'izo za nyatera nazo zibayo zibuza abaturage umutekano kumva ibintu bikomeye cyane ubu ngubu ari ukubabwira imibare nyayo y'impunzi zishobora kuba ntabwo nshobora kuba naba nabametinga abaturage bose ko bamaze guhunga ariko numva hejuru ko turi kumwe na minisitiri sebishyimbo wenda ashobora kuba wenda yagira ibyo aziho kuko iyo mibare niba yaba yimetirije ariko ibyo nzi cyo abaturage bahunze ni benshi cyane ubu ibintu bimeze nabi cyane reka duhite duha ijambo minisitiri sebishimbo kandi mbanze nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turaganira ku kibazo cy'umutekano mu bice by'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo minisitiri sebishimbo depite safari atahari watwunganira mu mibare y'abaturage bahungiye imbere mu gihugu Mu- mufiteho igitekerezo murakoze cyane wenda imibare iratugora ariko nashaka kugira ngo mbere y'uko nsubize igi- ikibazo cyanyu kijaniranye n'impunzi ziba ziri hagati mu gihugu cyangwa se muri province eh, z'uburasirazuba ziba n'iziri hanze mu bihugu by'ibituranyi bidukikije nashakaga kugaruka kongerera eh, honorable safari nyagatare Ah, mbanje no gusuhuza ko ah, iyo bavuga imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa kongo turafite imitwe y'ingiro ebyiri aha ibyo ni ibiryo byanjye bya buri munsi ni ukuvuga hariho imitwe yaturutse hanze y'igihugu cyacu iyo ni adef ariyo irwanira hariya muri ituri no muri ah, beni hakabaho fdlr pasike isoko tuvuga ukuri kuriho hakabaho fdlr iri muri rucuru na masisi Eh, ndetse noneho hakazaho iyo mitwe rero y'abakongomani igizwe na za mayimayi za nyatura za peperesi n'ubwoko bwinshi cyane hariho za gumino ugiye muri sidikivu iriya muri za minembwe muriho purato ya sidikivu hariho na Eh, kodeko n'abamayimayi benshi. ndetse muri sidi kivu wakongeraho iriya mitwe yitwaje intwaro iva mu mu burundi eh, za rezi tabara ibyo byose akaba ari ndetse ihuriro eh, ry'amabandi ry'ama- eh, amakundi yitwaje intwaro eh, mbese atabi ah, mu buryo butemewe akaba ari bwo gayo- gayogoza aka karere k'uburasirazuba bwa kongo rero ku bijaniranye eh, n'impunzi ifo kumenya ko mu bihugu byakiye impunzi nyinshi za bakongomani cyangwa se bavuye mu burasirazuba bwa kongo harimo ubuganda urumva turafite ishami ryitwa senera ariryo rishinzwe eh, impunzi hari ubwo wenda ah, ntabashije gutegura ayo madone ngo ah, nzaze kuya- kuyabaha ariko ni impunzi nyinshi cyane nubwo zimwe zatangiye kugaruka eh, ndavuga ati na emezentuwa ejo bundi itangiye gutera pena hariya mu mipaka ya rucuru ah, n'u rwanda n'ubuganda rero eh, impunzi ziri hagati mu gihugu nazo akaba ari nyinshi dufashe muri ah, iriya sheferi ya bashari ah, harimo impunzi nyinshi dufashe rucuru hari impunzi nyinshi ufashe muri sidi kivu naho hari impunzi nyinshi ndetse no muri ituri rero kugira ngo uyu munsi uyu mu- aka kanya tumenye umubare ntabwo byatworohera icyo nababwira cyo ni uko impunzi ni nyinshi cyane
urande barara igira hirya ariko mada herego hakwiriye ahantu hose winyegera ariko Hmm? abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ubwo se kase ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo uzi ko nabona uri umunyabugo neza neza Hmm? dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
Mie kwetu ni bugo.
Eh, reka da Ndiyo bugo.
ngo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shafe twigendere kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi inatuonyesha ya kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nuko rero bashyitsi bahire minisitire jean bosco sebishimbo ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano muri guverinoma y'intara ya kivu ya ruguru na depite olivier safari nyagatare nibo tuganira ku kibazo cy'umutekano wo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kuri telefone dufite egide nkuriyingoma na innocent nduwimana duhere kuri nkuriyingoma noneho nduwimana nawe ube witeguye gatoya ntugende nkuriyingoma we yes alo alo uraho neza ahari kweri ni amahoro uherereye hehe
ndahereye jumbura mu burundi ye ufite igitekerezo cyangwa ikibazo bo hamwe ni igitekerezo hamwe n'icyumviro naho ni ikigezo cyo kuba kugira ngo impunzi aha muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zigabanuke haba umutuzo aha muri repubulika demokarasi ya kongo biragaragara neza yuko ari akarere karimo impunzi hariho impunzi zo hagati mu gihugu n'impunzi zavuye hanze mu bindi bihugu ziza kwaka ubuhungiro aho muri kongo rero ni igiki daboro gituma haba impunzi nyinshi rero ndakunda kubivuga ni repubulika iharanira demokarasi ya kongo cyangwa aka karere k'ibiyaga bigari gafite ingorane ku butunzi kama bigaca bituma imigwi yitira ubugizi bwa nabi donke hoberiyo zama na ntabi zivuka rero kugira ngo ibyo bihagarare ni uko igihugu bihana imbire dabord na kongo n'ibitwa repubulika demokarasi ya kongo biba birimo ubutuzi nk'akarorero aho muri kongo hariho abo bavana ba fdrr hariho bavuga ngo ni abamayimayi abo abo abitira aba eseneri mugabo aba eseneri bakavuga ko abo bose abo bose rero iyo baje kwicara ku butaka bwa kongo ni ngombwa yuko baca badesitabiliza umwenegihugu wa kongo ye nkuru y'ingoma urakoze cyane nkuru y'ingoma urakoze cyane ndibwira yuko ikibazo cyawe gishobora kuba impunzi intambara umutekano muke bifitanye yewe sano n'umutungo kamere cyangwa se umutungo kama urakoze cyane reka bagusubize urakoze cyane rwose
ariko noneho mbere y'uko abatumirwa basubiza nkuringoma tubanze duhe n'ijambo nduwimana nawe abaze ikibazo nduwimana we uraho neza yego ndakomeye wowe uherereye hehe ndamukanyoshe mu gisagara cya bujumbura ye igitekerezo cyanga ikibazo ariko uhina amagambo ugira magufi yego icyo nagenda none ko impunzi ziko zirahunga ku bwinshi muri kongo hoba hahunga abarundi canke n'abakongomani canke n'abanyamurenge hama abo bitwaje ibigwanisho nabo bariko bahungabanya umutekano konse hariyo imigwi myinshi ngaho muri kongo boba ari abandi bari kubateza umutekano muke muri kongo hano ko numva ati hariyo ibihugu byarungitse ingabo kurwanya abo bagwanyi buba bariko barafasha ikabo banyagihugu cyangwa buba bariko barakora iki kugira bakingire abo benegihugu none abo bari kubahungabanya umutekano ngaho ni bande cyangwa ubona bashigikiye iki cyangwa bifuza iki icyo nicyo cyiyumviro n'igitekerezo nari mfise ye ariko ku kibazo cy'abahungabanya umutekano cy'abateza umutekano mukeya ni imitwe yitwaje intwaro bayivuze ndumva ibyo ngibyo tutabigarukaho ahubwo uze gukurikira ikiganiro kuri interineti kirahahora hanyuma uze kumva igisubizo batanze urakoze cyane nduwimana yego namwe murakoze kuba mutuhamagara ku ijwi rya amerika ye ni ijwi rya amerika nyine banywanye muri kumva ikiganiro murisanga noneho rero depite sebishimbo ibingibi by'intambara iyi mitwe wigeze no kwita amabandi intambara yabo ifitanye isano n'umutungo kamere w'igihugu yego ko tutari kukumva neza minisitiri sebishimbo
ko ndimo mbakurikira
ye ni ukunyumva yego noneho turakumva reka mbabwire yuko uwo mugabo uje kubikomozaho urasanga ko koko iyo urebye uko imitwe yitwaje intwaro uturere iyo mitwe yiyubaka yiyubakamo donko uturere twishi two mbese bafata bakajamo cyangwa se bagashinga imitwe yayo urasanga ko ari uturere dufite amabuye y'agaciro cyangwa se umutungo wo munsi y'ubutaka rero ukaba utamenya ati mbese ibyo bacukura babijyana he icyo ni cyiza kugaragara yuko hari amasosiyete yo hanze bakorana nayo ashobora kuba bazanira intwaro mu buryo butazwi noneho nabo bakabaha amafaranga bizo bakabaha ubwo bukungu bacukura hirya no hino muri aka gace ka kongo ariko impamvu yabyo ni nyinshi ngewe ntabwo ndaza kubeshyera cyane cyane ibihugu mpuzamahanga pasike muri muri iyi si turimo ibihugu byose birwanira inyungu rero muri kwa kurwanira inyungu ubuyobozi bwacu bubi kinshasa hari ubwabayeho ejo hari ubwa none bakaba batarashoboye kubyifatamo neza ngo bamenye ese twubake ubuhahirane n'ibihugu bikeneye umutungo mbese uri muri kongo twubake ubuhahirane bufatika bushobora kuduha inyungu na bariya babikeneye bukabaha inyungu iyo kinshasa ubuyobozi bwasimburanye uko bwasimburanye kinshasa ntabwo bwabashije kabisa kubaka ikintu cy'ubuhahirane gishobora guhesha imbaraga kongo n'ubuyobozi bwayo kugira ngo noneho uwo mutungo dufite byanga byakunda tuwubyaza umusaruro kandi bubyara umusaruro mu buryo bunyuze mu nzira z'ukuri ni gutyo rero kinshasa yibereye mu ruyenge cyangwa se muri ambiyanse ikananirwa gukurikirana eti twubake leta ikomeye ishobora kunegosiya cyangwa se kuganira n'ibindi bihugu bikungahaye bikeneye bikeneye uwo mutungo ugasanga yuko kinshasa irabifitemo intege nkeya cyane rero unyuze hirya akaza kwishakira unyuze hino akaza kwishakira ako niko kaduruvayo kazana umutekano mukeya muri mu burasirazuba bwa kongo niko se minisitiri ese bishyimbo mwaba mwaragerageje kumenya aho uwo mutungo iyi mitwe isahura mwaba mwarashoboye kumenya aho byibura nk'abiri cyangwa hatatu uwo mutungo bawujyana ngo abashakashatsi ni benshi banditse ku mbese ku busahuzi bubera mu burasirazuba bwa kongo ndashaka kubwira ko urebye ibitabo abantu bagiye bandika wasanga yuko amasosiyete ni menshi kabisa kagiye gava mu bihugu bikungahaye biba byo muri amerika biba ibihugu byo mu buraya biba ndetse n'ibihugu muri aziya byinshi urasanga yuko iyo uwo mutungo unyura ugapoterera iyo ngiyo ni muri ibyo bihugu nta handi ijwi rya amerika noneho duhe ijambo yego ikimenyimenyi ndaza kukwereka ibihano ejo bundi amerika iherutse gufatira umubirigi urimo mbese ukorana na ziriya mitwe ziri muri turi ziri kwica zikagira ute ariko umubirigi yakoranaga nabo bamuha zahabu bamuha zahabu ni ikikwereka urwo ni urugero nkubwiye kuko amasosiyete menshi garazwi cyane gari mu bitabo garazwi menshi cyane ijwi ry'amerika noneho duha ijambo depite safari nyagatare kuri aka kabazo kanduwimana w'ibujumbura ati abahunga ni abakongomani ni abarundi mbese abantu bahunga ni bande ndumva ikibazo cyoroshye kukisubiza abahunga ni abakongomani kandi n'abahungisha abaturage bari muri leta ya kongo ni imitwe ziturutse hanze ziza nk'uko minisitiri sebishimba yababwiye ni imitwe ziza gushakisha ubuzima zikora egisitatasiyo de minere bakaza bakashyira amararezi abaturage ba kongo kugira ngo babone uko bakora egisitatasiyo zabo harimo n'imitwe iri interne nayo isumbuye abaturage cyane cyane bagahunga ndazani ko izo operasiyo zibera mu baturage bari mu karere ka esite di kongo nta n'abaturage bacu tujuru bahunga bahunga bajya mu burundi bamwe abandi bahunga bajya mu buganda abandi bagahunga bajya mu rwanda abandi bagakora inkambi mu gihugu inkambi ziri enterne mu gihugu ndumva ari gutyo bimeze hanyuma rero nanone nduwimana yabajije atese ati ingabo z'amahanga ziri muri mu karere k'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zifasha abaturage gute No, hari- hari mbese ing- izi ngabo z'amahanga zizwi kugeza ubu ngubu zaje ku mugaragaro ni iza uganda zagiye kurwanya adf hari izindi ngabo z'amahanga zihari
ndumva mu ngabo z'amahanga hariho nka epdf yinjiye yinjiye kugira ngo zifashe gu- kubungabunga umutekano kugira bafashe abaturage ariko ikibazo gihari babageze muri congo leta ya congo dore n'amakuru bifite barabarimita barababwira ngo no aho bazakorera ama operasiyo bazakorera ama operasiyo aha- ahantu hatari amabuye y'agaciro kuko bagize impungenge ko wenda ibyo bihugu bishobora kuba byakwinjira nka uganda ikinjira bagakora egisitatasiyo de mine nka za oro egisitatasiyo de bois ijwi ry'amerika mu kirurimi cy'ikinyarwanda umenya telefone ya depite safari icitse noneho duhe ijambo minisitiri sebishimbo kuri aka kabazo k'ingabo z'amahanga minisitiri sebishimbo hari icyo wabwiraho aba- aba- abumva ijwi ry'amerika
Eh, ku ngabo z'amahanga ziri muri congo ndakeka ntabwo ari ibanga birazwi cyane Eh, usibye eh, ingabo za updf z'ubuganda igihugu cya- cyacu giherutse eh, eh, gutumira hariho ingabo ah, za onu eh, zibumbiye muri monisco ukaba uzi ko monisco ni ibihugu byinshi byatwa- byatanze abasirikare ufashe mbese nk'afurika muri afurika wafata nka eh, afurika du sud wafata eh, ziriya za mm, malawi eh, za tanzania ugafata rero ukongeraho ibindi bihugu by'amahanga byatanze abasirikare bibumbiye muri uriya mutwe wa munisiko tukaba dufite ingabo zirenga ibihumbi cumi na bibiri Eh, kera zari ibihumbi makumyabiri ni uko zagiye zigabanyuka ah, umunsi ku wundi rero ukumva yuko ari ingabo nyinshi ariko Ah, ndakeka ko gahunda ya leta iriho ni ukuvuga ati ese iyi mitwaro iyi mitwe yitwaje intwaro iva mu bihugu by'ibituranyi ni kuki eh, congo ubu- uyu munsi yinjiye mu east africa community eh, ita- itaha n'urubuga ibihugu duturanye bikaza kuyifasha kugira ngo turebe ko twaranduraho burundu Ah, iyi mitwe yitwaje intwaro ituma aka karere karushaho kuba nabi ndetse n'ubuzima bubi bw'abaturage muri make ntabwo byadutangaza ko ejo cyangwa ejo bundi eh, igihugu cyagirana imishyikirano n'u Burundi kugira ngo u Burundi bufite igisirikare eh, cyiza gikomeye badufashe muri iriya ho plato ya, ya za minembwe Eh, dufate u rwanda ruze gufasha kongo muri bucuru cyangwa se masisi Eh, muri make ubuyobozi buriho burafite kabisa ah, ubushake bwo kugira ngo iyi mitwe dufatanyije n'abaturanyi turebe ko twayiranduraho burundu radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga umutekano wifashe gute mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ni bande bawuhungabanya n'ibyo turimo tuganiraho na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri guverinoma y'intara ya kivu ya ruguru jean bosco sebishimbo na depite olivier safari nyagatare nawe mu nteko ishinga amategeko y'intara ya kivu ya ruguru kuri telefone dufite gordien Ha- hakimana hacimana we Hello?
yego ndakumva hacimana amahoro eh ni amahoro uherereye hehe ndi bujumbura mu burundi eh nuko nuko ufite igitekerezo cyangwa ikibazo ni ikibazo nagomba kubaza Mhm.
Ne, abo- abo bantu bariko barahunga bahunga igisirikare ca- ca leta canke bariko barahunga ab- abagwayi mbere hoho bariko barakora iki kugira bakinire abanyagihugu bariko barahunga ikibazo cye nariko murakoze ariko ibyo- ibyo ngibyo ntibabivuze se ntabwo hakurikiye ikiganiro
ni kubera ni kubera ahangaha intuzanye ijwi hanyuma yatuja duva neza Ah, ntabwo ijwi rya amerika muryumva neza i bujumbura n'ibyo mu magambo makeya ni imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano w'abaturage hanyuma leta nayo igashyiramo imbaraga uzi ko bashyize amategeko y'intambara muri kivu na ituri kugira ngo barwane n'iriya mitwe urakoze cyane hacimana Eh, radiyo ijwi rya amerika noneho tugende nanone ku bashyitsi tuhere kuri depite safari nyagatare yari telefone yigeze kugira akabazo gatoya depite safari ndakumva mwebwe mu nteko ishinga amategeko mwumva mwashyigikira ndavuga mu mu ntara ya kivu mwumv- mwumva mwashyigikira nk'umwanzuro uhamagara ingabo z'amahanga aturanye na, na repubulika ya demokarasi ya kongo ngo baze kubafasha Bo, ndumva twumva twabashyigikira bazanye umutima mwiza kugira ngo badufashe kuko ukarikiye mu gihugu cyacu ahangaha na sana muri leta ya kongo iyo tugiye gusuzuma imibare y'igisirikare usanga imibare ari mikeya cyane ntabwo ishobora guhangana n'umwanzi uri mu wese y'igihugu abarebere ni benshi barime babona motivasiyo biturukanye na egisipatasiyo y'amaminere kuransona abaturage ugasanga noneho n'abasirikare kuko nta motivasiyo bafite nubwo ari bakeya efektive ni nkeya bagenda tuvuge nk'ubungubu bashyize nk'ipozisiyo ahantu runaka ipozisiyo nk'ipatayo yagombye kuba igizwe n'abasirikare magana atatu ugasanga abasirikare mirongo itanu basanga bagiye guhangana na- n'abarebere bafite nk'imbunda ijana cyangwa magana abiri bagera baga- baga- bagakira sisiteme yo kwisumeta kugira ngo bakorabore ugasanga abaturage bitabafasha noneho sasa muri ubwo buryo ugasanga hari n'igihe n'abasirikare bagenda motivasiyo badafite bakagurisha n'amateni bakagurisha abarebere ugasanga abarebere nibo bimereye neza nibo ba- bameze bye paraporo y'iki- y'ingabo zacu rimwe na rimwe ugasanga hari nubwo hari uwabajije ikibazo uyu mugabo hakimana avuga mbere none abashobora kuba bahunganya umutekano ni aba barebere cyangwa ni abasirikare rimwe na rimwe hari igihe n'abasirikare bahungabanya umutekano biturukanye n'uko mu karere baba barimo mu mapozisiyo yabo igihe batabonye motivasiyo babuze ibyo kurya baragenda bakamena sa koperative ngo bagire icyo babone ibyo uko babaho igihe umusirikare ageze igihe cyo gufata nk'imbunda akagenda akayigurisha cyangwa agafata nk'iteneri yambaye akayigurisha abareberi urumva se urumva atari ikibazo ubwo abaturage rero bagahora mu kangara tete nk'uko hari ikindi nakubwiraga nanatangireho nubwo telefone yari yacitse navugaga ku kibazo ko wari wambajije none izo ngabo z'amahanga ziza mu gihugu mubona zije gufasha abaturage koko murazishyigikiye nangwa Ye, cyari ikibazo cya Turabishyigikiye cyane ko Nduwimana.
imyaka effective ni makeya
yego komeza navugaga ngo cyari ikibazo cya nduwimana ndiyo ndiyo Iyi- turazi- izo ngabo z'amahanga turazishyigikiye ariko ikibazo ni uko zinjiye nka apdf yarinjiye yinjiye barayirimita ngo no ntabwo ishobora kugera ahantu hari minere kandi abo barebere nabo nka adf bari abakodeko bagendaga ku ikonsantarana bari minere ko minere ko bakeneraga kugira ngo bakurikire irebere cyabo bari no gukora na egisipatasiyo de minere igihe rero nk'ingabo zinjiye zize guturaka aba bandi bakabarimita urumva ko ari ikibazo ntabwo rero na babandi bari muri ka karere katarimo minere barihu- ba- bara- barihinda bakagenda bakajya kwikonsantara n'ahandi hari iki hari za minere numva ko mu kugira ngo iki kibazo kiranduke ni uko bashobora gu- gu- izo ngabo zigomba kuza bakazifungurira inzira ko zigomba gukora amaoperasiyo hose kugira ngo umutekano ugaruke numva ko ibyo bintu byashobora kuba byafasha mm, mu kadire kugira ngo umutekano ugaruke iwacu bita
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niba batari bashobora no kumutima abasirikare najya gutanga ikibazo Ah, inshuti zacu mbibutse ko muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika noneho minisitiri sebishimbo iyi mitwe hari amakuru mufite ese nayo ubwayo igikorana cyangwa ni imitwe umwe ukora hariya undi ukorera hariya mbese igihugu ukabona basa n'abakiga bagabanya
subiramo nkumve neza ye narindimo nkubaza nti iyi mitwe yose m- hari amakuru mufite niba ikorana cyangwa niba buri mutwe ukora ukwawo badafite mbese eh, ubufatanye badafite collaboration murakoze cyane kuri icyo kibazo reka mbabwire ko eh, nibyo koko ufashe eh, haba ibihe haba ibihe eh, byo imitwe yishyize hamwe iyo leta yayihagurukiye kugira ngo iyirase yirandureho icyo gihe imitwe irifatanya kugira ngo ibashe ku- kugira imbaraga mbese zarwanya leta Eh, cyane cyane ibyo bibera hano muri rucuru na masisi uwo usanga nka mayimayi eh, zicangana ugasanga nyatura yacanganye na mayimayi zikishyira hamwe eh, zimwe zikongera zikishyira hamwe na fdr eh, kugira ngo mbese zibashe kugira imbaraga ya- yatuma barwanya umugambi wa leta wo kurandura ah, utwo dutsiko twose ayo makundi yitwaje in- intwaro ufashe muri ntuza muri beni naho kubera inyungu eh, zo ah, inyungu lokale urasanga hari nk'aba mayimayi bamwe bashu- bakorana ibyashara na na adef bakorana ibyashara na adef ugasanga
yego ugasanga mbese ba- ba- babaye nk'abakoranye na adf kubera ubwo bucuruzi bakorana ibyo rero ugasanga biremereye ingabo zacu ufashe muri sud kivu mu- cyangwa se mu- muri kivu y'ama- y'amajepfo Mm.
urafata iriya mitwe eh, za rede tabara zirimo zikorana nabo nabwo eh, n'imitwe yitwaje intwaro yo muri yo muri congo Eh, muri muri mu- muri make ni ukuvuga ko hari igihe inyungu zabo zibaye zimwe ugasanga zirifatanyije kugira ngo zirwanye leta ya kongo ariyo mpamvu tuvuga tuti ni ngombwa ko kongo nayo ah, mu bucuti igirana n'ibihugu by'ibituranyi ishobora kwitabaza ah, ibihugu by'ibituranyi kugira ngo bibashe kuyifasha noneho irandure iyo mitwe itwaje intwaro reka mbabwire ko hari abashobora kuvuga ngo no ntidushaka ko igihugu runaka kizana ah, ingabo zacyo muri congo ariko ngewe nk'umuyobozi eh, nkurikije uko akarere kamaze kuzamba n'inyungu z'abaturage zimaze guhungabana Ah, urafata umwana wawe uramufata ukamuha ikinini cya malariya kirasharira cyane ukakimu- ukakimuha uzi ukuntu gisharira ariko kubera ko uzi yuko kigomba kumukiza rero ni igihe turimo n'amakuba turimo niba dushaka ngo aka karere kabe akarere katugirira inyungu twe abakongomani n'abaturanyi ke kugumya kuba akarere kazana umutekano mukeya mu ah, mu bihugu cyangwa se muri surejo ya gararate ni ngombwa yuko ibihugu bishyira hamwe bigashakira umutekano hamwe noneho nyuma bigakorana ubuhahirane n'ubucuruzi kugira ngo ibihugu byose byunguke murakoze
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabarangitse
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro murisanga kuri telefone dufite eric harerimana na emmanuel birushyabagabo duhere kuri harerimana hanyuma birushyabagabo nawe ntugende birushyabagabo we ntabwo nkwibagirwa harerimana yego ndakubumva uraho neza Eh, ni amahoro uherereye hehe ndi bujumbura mu burundi ye igitekerezo cyangwa igi- ikibazo jewe nagomba kubaza kuri iyo mitwe i- i- yitwaje ibigwanisho iri muri kongo Mm.
ko twumva yuko hariho eh, abarundi bo muri rede tabara na fms yoba boba bakorana bari bagwanyi basanzwe bari bakavukire bo muri kongo ko badashobora kubagwanya ngo babatuze baze ino mu burundi canke babona batashobora kubagwanya ngo bita bafashe basabe ah, igisoza c'uburundi kibafashe kugira bashobore guhana abo guhasha abo bantu mu- mu karere ye minsi yose twarigeze ku- twa- mu minsi yose twarigeze kumva bavuga yuko ngo hariyo abasoda b'uburundi baba baragiye kurwanya rede tabara uburundi nayo ikabihakana none niba atabasoda b'uburundi bariyo ntibosaba leta y'uburundi ikarungika abasoda nabo bakabafasha ko bo- nabo bishyira hamwe na- n'abakavukire bo muri kongo kugira ngo ushobore kubatuza iyo migi bayisambura
ye harerima harerima urakoze ariko rero mu magambo makeya icyo kibazo bagikomojeho bavuga yuko nka minisitiri Sebishimbo yari amaze gusobanura nyine yuko byari bikwiye ko ibihugu bituranye na repubulika ya demokarasi ya kongo byayifasha koko ni icyifuzo ntabwo barabishyira mu bikorwa ariko rero icyifuzo kirahari ni ukubera ko mutumva radiyo ijwi rya amerika niyo mpamvu nkubwiye muri makeya ibyo babivuzeho urakoze cyane urumva rero eh, urumva ibyo abasoda bagiye muri kongo si ibyo ntibigeze bajyayo b'abarundi
icyo ngicyo reka baze kukigusubiza hanyuma nush- nushobora ni- niba ushaka ku- kumva igisubizo uba ugumye ku murongo ahubwo ahubwo birushya abagabo nawe aba yihanganye kugira ngo umurongo wowe harira imana uriho tuze ku, ku tuze nawo ku kuwubona mbese tugukuyeho reka tubanze tubaze minisitiri Sebishimbo niba koko hari ingabo z'abarundi ziri muri Sud Kivu minisitiri Sebishimbo murakoze kongera kuduha ijambo reka mbabwire yuko sebishyimbo nk'uri mu nzego za leta ubuganda bwinjira muri kongo eh, guverinoma ya kinshasa cyangwa se igihugu cyacu yarabitangaje kuko nta mpamvu yari ihari nta mpamvu yari ihari yo kugira ngo kongo ibihishe rero n'igihe ingabo z'uburundi zizatumirwa zikinjira nta mpamvu yo kuvuga ngo kongo inanirwe kubitangaza kuko ah, niyo ishinzwe imbibi ah, n'ubutaka bwa kongo n'ibibera muri kongo igihe kizagera ah, kongo ni- niba kabisa yatumije ofisiyelema mugaragaro.
Burundi zizaza kandi kongo izabikominika ivuge ko yakoze eh, operasiyo konjoyinte cyangwa se eh, operasiyo zi- ziri kumwe Bafatanyije, yego.
cyangwa se z'ubufatanye ibyo bizashyirwa ahagaragara ariko kuvuga ngo umuntu yihimbira ibintu ngo hari ingabo zinjiye kandi ari twe dushinzwe eh, ubuyobozi mu gihugu cyacu tutabizi reka ibyo mbimuharire eh, ariko mubwire ko igihe kiza- kizagera bizashyirwa ahagaragara ku ngo nifata umugambi wo guko- w'ingabo zayo gukorerana n'ingabo z'uburundi bizashyirwa ahagaragara harira imana wumvise rero igisubizo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda harira imana ntabwo ashubije ndibwira yuko yu- yumvise icyo gisubizo cye noneho tu- duhamagare birushya abagabo birushya abagabo u- vuga cyane ko uvu- ko usa n'uvugira kure uraho neza Eh, muraho muraho neza ijwi rya amerika uherereye hehe Eh, ubu none amerereye ahantu bita i musanze mu rwanda ye ikibazo cyangwa igitekerezo Eh, buriya rero ngewe numvaga ku bijyanye n'iyo mitwe ikorera aho ngaho muri kongo igatuma habaho imyi- imidugararo mu baturage ahanini biterwa no kuba hari u- iriya konferanse doberere baraje abazungu ubundi bituruka ku bukoroni nta n'ikindi ubukoroni nibwo bwo buntu bwaduteje ibyo byose kuko iyo butabaho mbere afurika twari umwe buri wese agenda akagera aho ashaka nta kibazo dusangiye byose mbega bamwe bajyana ibyo bejeje abandi bakabana ibyo bejeje bakagurana ariko batuzanira ibyo byabo ubwo imboneka umwanzuro cyangwa igisubizo cyaboneka kuri icyo kibazo ari uko rwose twakwirengagiza ibyo abanyafurika tukongera tugasubirana ubumwe bwacu nk'ubwahozeho kera ku bw'abakurambere noneho byanaba ngombwa gutya konferanse doberere bagiye bakata ibihugu kuko urabona ko hari intara zacu u rwanda bagiye batwara bakazomeka kuri congo izindi bakagenda bakazomeka ku bugande ndetse n'uburundi n'izo za tanzania bakongera bakadusubiza abo bene wacu kugira ngo tubashe kubakontorora naho ubundi kugira ngo tubane neza iyo mitwe ikagabanuka sinzi yuko byabaho ucyumva yuko hari abantu bitwa ngo ni abanyarwanda cyangwa se ni abakongomani baba mu kindi gihugu ugasanga abandi ntibabaha uburenganzira bwabo nyuma yaho rero njye nkumva icyaba cyiza ari uko ibihugu bya afurika ubwabyo abayobozi babyo abakuru b'ibihugu baterana bakemeza uburyo ki afurika twakorera hamwe tukaba umwe noneho n'iyo mitwe twahita tubona uburyo ki twayirwanyamo kandi igahosha amahoro akongera agasesekara muri afurika ijwi rya amerika murakoze mwavuganaga na birushabagabo emanuweli abamerereye musanze i kigali mu rwanda ndagushimiye cyane birushabagabo nuko yego yego rwose ijwi rya amerika muhora mutugezaho ibiganiro byiza ndetse ndagushimiye cyane ndagushimiye rwose
yego mbanje no gushimira n'abo batumirwa mwadutumiriye bari kugenda batuganiriza murakoze cyane ye nuko nuko ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ye noneho iki kibazo cyangwa se igitekerezo cya birushabagabo emmanuel reka tubaze depite safari nyagatare niba hari icyo yakivugaho depite safari
perezida ndakukurikira ijana ku ijana ye iki gitekerezo cya emmanuel burushabagabo wacyumvise
burushabagabo kabisa ndumva ntacyumvise ariko yagize yagize sitari yumvise ahubwo turi kuvuga rumwe yumva ururimi turi kuvuga ari nk'urwo ari kuvuga ndumva ari bose nabo bashobora kuba abazungu baratse abaturage ibihugu bimwe na bimwe ariko natwe baratwatse ku kindi gihugu ndumva uko ari kuba tuvuga rumwe tu ndumva ibibazo byari kuvuga ibibazo byose nk'uko bivuze intambara kugira ngo ishyire muri leta ya kongo cyane cyane abazungu nibo babizana pe ntabwo twavuga ngo ntabwo namuwopoze ndabona ndatekereza n'igihe tubona monita imaze imyaka myinshi hano muri kongo ariko imico yabazanye baje ari monike kugeza igihe bari bafite inshingano bagombye gukora kugeza babita monisco ko bagomba kwinterivena ariko kuva bakwemplanta muri congo ntabwo ari ukubakritika uretse wenda kuba basayidiraga mu kadire logisitike igihugu cyacu ariko mu kadire yo kubungabunga umutekano no kuwugarura nabo ubwabo bari kureba ko nta cyahindutse nta cyahindutse abaturage bagomeje guteseka kandi imitungo ziri kunyerera zose monisco iri gupoteza zose zose igihugu cya kongo ndumva zizazishyura urumva rero icyo ni ikibazo gikomeye yabaye bashobora kuba bakumvikana abaturage bagira umutekano byadufasha ariko sinzi niba ahantu uri gushakira umukati hakaba hari umutungo wakwifuza ko umutekano wahagaruka urabona aho monisiko ziri aho n'abandi bashobora kuba bari kwinjira nka epds yinjiye uriya muri muri beni hariyo de bois precieux hariyo za minere hariyo n'ibiki urumva rero kuvuga ngo no ngo kuma ngo binjiye ngo binjiye rwose ntabwo urabona uvuga ngo badufashije umutekano ukagaruka byaba ari byiza ariko dufite egisperiyanse y'uko rimwe na rimwe ibihugu by'amahanga biza kuganira mu gihugu cyacu kugira ngo barebe barekipera iki barekipera izo mitungo ubwo rero numva kuvuga ngo bakumva ko ibibazo byarangira kandi bagikeneye iyo mitungo sinzi sinamenya imana yonyine ntizatwifashiriza ariko nk'uko minisitiri sebishimba yabivuze habayeho nk'ibintu bimeze nka distraction de la part ya guverinoma yacu kugira ngo umutekano ugaruke guverinoma kugira ngo badufashe umutekano ugaruke asampurusa ni uko bagombye kwanza kongera efekitife militaire ingabo zacu ni nkeya ntabwo dushobora guhangana n'umwanzi dufite tena bamara kongera efekitife bakadufasha bagakora motivasiyo bakagihitaho abasirikare bacu bakabona abasirikare bagayitse badafite ankadirema ni abasirikare ba kongo babayeho nabi cyane hari n'igihe batarakasa abaturage ugasanga nawe urabababariye biturukanye n'uko babayeho kandi bitari bitari bitari ngombwa bo ikindi tuvuga nk'ubu nkatwe ndabona twe turi abadepite turi intumwa za rubanda nk'ubu bashyizeho icyo bita leta de siyeje aribwo ubuyobozi bwa gisirikare babonye ko aribwo ubuyobozi bushobora kumetiriza iki kibazo ariko kuva ba impuranta leta de siyeje kuva mu kwezi kwa gatanu demiri venteye kugeza ubu ngubu imibare y'abaturage bari gupfa abari kuba viyore igenda yiyongera kuruta ko yafunguka kandi amafaranga atangwa mu kadere ya leta de ni menshi cyane turi kumva ko na guverineri wa militeri batabwa bamuhaye n'indege yo kugira ngo imutayidire gukora ama operasiyo turumva nta kintu kiri bugenda kabisa kandi sinzi niba ushobora kuba waza kubungabunga umutekano w'abaturage wibagiwe wafashe intumwa za rubanda ubu ngubu twe turi abadepite ariko iminota zacu bazidukuyeho badushyira iruhande ngo bagiye kugira iteko rya leta de ko muri leta de siteje ntabwo abadepite porovensiyo bemererwa gukora turahagaritswe na guverinoma porovinsiyari irahagaritswe n'ubwo minisitiri sebishima muvugana ubu nawe aliyanse sipansiyo arahagaze ntabwo turi gukora none umutekano uzagaruka ute igihe bafata intumwa za rubanda bakaziheza bagafata nk'abo baserukira abaminisitiri kandi bametiriza akarere babana n'abaturage bakabaheza muhagarare abasirikare bagafata abasirikare nabo badashobotse badashoboye ngo baremeye badafite motivasiyo ngo nibo bajye muri tere bajye kurwana urugamba twe twagombye gufasha ingabo za leta kugira ngo dukore sansibilizasiyo ariko turi mu kazi igihe tugiye batubonyeho iminite umudepite arasohoka yajya mu baturage kujya kubareba ngo yabonye n'abaturage bakamufunga hari abadepite bagenzi bacu bafunzwe bazira akarengane kuba baramanitse opiniyo zabo bari mu turere turimo abaturage bari gupfa cyane bari gutemagura hejuru ko bari bati ino etade sitade ntabwo iri kumetiriza umutekano barabafata babata mu buroko ubu barafunze urambwira umwe umutekano wagarutse igihe twebwe nk'abadepite intumwa za rubanda tutari kuba asosiye mu ma operasiyo ngo tuvuge tuno dushinzwe sansibilizasiyo tugere muri tere tubwire abaturage dukeneye umutekano n'ayo mabandi amabandi amwe ari muri tere ni amabandi aturuka mu miryango twashobora kuba twagira gutya bakagenda bakadutuma tukagenda nabona n'abasirikare babaye ikipe za leta zo kumubiriza tukamubiriza tukabasansibiliza bagashyira umwana hasi kugira ngo abaturage bagire umutekano ariko bashobora kuba bafunga n'umuturage bakabwira n'umwana wa mugenzi wawe wavuga ngo uravuze ngo no abadepite banyu barahagaze ngo mbe noneho muravugira he depite safari twe turi mu leta de seze bagakora ibyo bishakiye ye depite safari mu karengane biturukanye n'uko baduheje bakadushyira iruhande icyo twasaba ni uko kugira ngo depite safari bashobora kuturetabuza tukongera tugasubira mu kazi kacu depite safari ndagushimiye duhine amagambo duhine amagambo ntabwo twishyizeho depite safari duhine amagambo ahubwo mbanze nibutse abateze amatwi ijwi rya amerika ku iyi nama y'i berlin uyu mugabo birushya abagabo emmanuel yavugaga yateranye i berlin nyine wari umurwa mukuru w'ubudage kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe igihumbi magana umunani mirongo inani na kane kugera mu kwa kabiri igihumbi magana umunani mirongo inani na gatanu ni abanyaburayi noneho afurika barayigabagabana bafata icyemezo cyo kuyishyiramo ubukoroni bumwe bwanabaye bubi repubulika ya demokarasi ya kongo irabizi cyane iyo nama rero y'ibera nk'uko birushya abagabo yabyivugiye niwe wabyivugiye warahamya yuko iyi mitwe n'aka kaduruvayo kaba kaba bituruka kuri ibyo ngibyo by'abazungu kuri iyi nama y'ibera ni uko atafurika ikwiye gushyira hamwe noneho mureke duhamagare kwizera damien nawe turamufite kuri telefone amazeho akanya inshuti z'ijwi ry'amerika ndakeka uko iminota igenda yigirayo ndakeka damiyani kwizera ashobora kuba ari we wa nyuma duhaye ijambo kwizera uraho neza ndaho neza ndabategurira uherereye hehe kwizera Burundi
muye province province y'amajyepfo mu rutana rutana igitekerezo cyangwa ikibazo igitekerezo kubera turi ko turaraba iyi generasiyo yacu turimo mu bisanzwe usanga mu karere k'ibiyaga bigari twagiye dukurira mu ntambara zitandukanye rero ugasanga mu ntibabaza ko iyo umuntu navuga ko impunzi ziba ziri mu kibiri ushobora gusanga hari impunzi ziba ziri hagati mu gihugu hakaba n'impunzi ziba ziri inyuma y'igihugu ariko byose usanga ari ibintu biteye umubabaro n'agahinda kuri generasiyo iri igezweho usanga rero muri rusange nk'umuntu ukura atazi igihugu cy'amavukiro akarinda asaza agahwera atabona igihugu cy'amavukiro avuga nti uko byagenda kose rero bategerezwa kuraba ukuntu woba ugutorera umuti ibyo bibazo na cyane cyane abategetsi baba bahari kubera nubwo biba byarabaye byasigaye byavuye ariko abahari nabo bategerezwa kuraba umuti urama kugira ngo kumbure batezurire urwaruka rwa none mu generasiyo iyi generasiyo tuba tugeze ko kugira ngo igire aho iba yubahwe itekanye twoye kuvukira inyuma y'igihugu ngo dukurire inyuma y'igihugu urubyaro ruzobe inyuma y'igihugu twongere tubike irango inyuma y'igihugu ye urakoze cyane kwizera
hanyuma ikindi nategereza urakoze cyane igihe igihe kitubanye gitoya umbabarire rwose tuzaguha ijambo ikindi gihe urakoze
murakoze namwe ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho mu magambo magufi cyane minisitiri sebishimbo na depite safari nyagatare duhere kuri minisitiri sebishimbo aduha umwanzuro w'iki kiganiro mu munota umwe rukumbi minisitiri sebishimbo ni umwanzuro w'iki kiganiro mu masogonda makeya ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ntabwo minisitiri sebishimbo tumufata neza noneho duhe ijambo depite olivier safari nyagatare dusoze iki kiganiro depite safari nyagatare yego umwanzuro cyane cyane nko kuri iki kibazo cy'impunzi twihuse cyane
umwanzuro ni uko nk'uko minisitiri sebishimba yabivuze ngo umutekano ugaruke ni uko leta yacu yakangurira
komeza komeza komeza ndakumva nk'uko nuko nanjye minisitiri sebishimba yavuze ni uko leta yacu yakanguka ikamenya ko igomba gukora koperasiyo interinasiyonari n'ibindi bihugu by'ibituranyi kugira ngo umutekano ugaruke ikindi kugira ngo umutekano ugaruke niko bagomba kwiyempurika abanani abadesirikare bacu bakabamotive bakongera efekitife ikindi ni uko abadepite intumwa za rubanda bahagaritse ngo bari gushaka kubungabunga umutekano nani gani niwe wavuze ngo tuseke burefere pour moi samwa quelque part burefete contre moi ntabwo wagaragara umutekano w'abaturage usize intumwa za rubanda zo batumye ngo zibavugize ndumva muri makeya ibyo bintu babikoze byadufasha ndumva byarangira kabisa umutekano ukagaruka nuko ndagushimiye cyane ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twaganiraga ku bibazo by'umutekano muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu bice by'uburasirazuba mu ntara zo mu burasirazuba impunzi zirimo abantu benshi barimo barahunga bamwe bajya mu bihugu by'abaturanyi nk'uko twabyumvise muri iki kiganiro biturutse ku mitwe myinshi cyane yagize kariya karere mbese nk'indiri zabo twaganiraga na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri guverinoma y'intara ya kivu ya ruguru jean bosco sebishimbo na depite olivier safari nyagatare wo mu nteko ishinga amategeko y'intara ya kivu ya ruguru maze rero mwese ndabashimiye cyane
murakoze murakoze cyane hanyuma kandi mbifurije gutsinda mu ikipe ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ya repubulika ya demokarasi ya kongo leopard ndibwira ari mu kanya irakina na maroc Lyon de l'Atlas ikishasa ye mbifurije gutsinda
murakoze murakoze reka dukurikire kabisa umupira wa kane ye uyu mupira rero ni mu rwego yego ni uko uyu mupira ni mu rwego yego rwose uyu mupira ni mu rwego rwo guharanira tike yo kujya mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru Qatar ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri maze rero inshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane rwose kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na Diodone Cyubahiro abo tutashoboye gushyira ku murongo rwose mutubabarire nakagaruka ntabwo tubibagirwa ijwi ry'Amerika ni radiyo yanyu turabakunda cyane mwese mwese rero uko mungana mugire umugoroba mwiza kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu